kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa jimaata hagayya digdama bara kuma lamaa fi digdamii tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya kudha afur bara kuma lamaa fi kudha sadii keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutereezi guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni miitiriyooloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan hawaasii fi abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa bahaa fi walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo kibbaa keessatti guyyaa kudhanan dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dargaggoo Abdulqaadir Huseen daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa uumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdulqaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjete harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu siniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. sababa wal waraansa kaaba walloof naannoo waag hamiiraa keessatti uumameen kan ka'e namoonni kiiloomeetira hedduu miilaan kutanii magaalaa geejjibi jiru erga ga'anii booda gara magaalaa dasee kaseenan lakkoobsi buqqaatotaa guyyaa guyyaan dabalaa deemuun qaamni mootummaa dhimma isaa hordofu beeksisee jira buqqaatonni manneen barnootaa afur keessa akka qubatan taasifame amma mooraalee saddeetii ol kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira mana barnootaa addisfaanaa keessa akka qubatan kanneen taasifaman keessa godina walloo kaabaa aanaa raayyaa qobboo naannoo araadomirraa kan dhufan adde seetuwaa massala akka jedhanitti amma kan hirribana dhorke miseensota maatii isaanii dhiisanii kan dhufan ilma isaanii waggaa kudha torbaaf abbaa warraa isaanii ta'uu dubbatu adde seetuwaan akka jedhanitti qormaata guddaa kan itti ta'e yeroon da'a isaanii ga'uuf guyyaan hangi tokko dhufuusaati dubartoonni buqqaanii dhufan hedduun erga da'anii baatilee kan lakkoofsisan yookaan da'uuf guyyaa eeggataa akka jiran ta'uu buqqaatonni kun ibsanii. sabaa himaaleen haalli nuti keessa jiru addunyaaf akka ibsamu sagalee nuuf ta'uu qabu jedhan itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa magaalattii misaa'ee kadir buqqaatota hedduu gara magaalattii dhufan jiraattonni nyaata huccuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa akka taasisu qindeessuudhaa qabee hojiin adda addaa hojjetamaa jira jedhan deeggarsi mootummaaf hawaasaa jiru kan jajjabeessu ta'us lakkoofsi buqqaatotaa dabaluun. fedhii bu'uuraa isaan barbaachisu waliin innaa ilaalamu ammayyuu hanqinni jiraachuu ibsaniiru itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalattii obbo abdulhaamid himaris yeroon gannaa seenuun wal qabate weerarri dhukkubaa akka hin kaane hojiin ittisuu hojjetamaa jira jedhan magaalattii keessaa buqqaatonni kuma dhibba tokko kata'an jiraachuu akka danda'an kan tilmaaman itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa harka isaanii kan ga'e garuu kuma shantamii shan akka ta'e eeraniiru. TPLF kan mootummaan abaa'oo shanee jedhee waamu mormuuf raayyaa ittisa biyyaaf kanneen biroo cina dhaabbachuu Itoophiyaaf lolaa jiran kanneen jedhaman humnootiin eegumsaa akka faarsu akkasumas hiriirri mootummaa Itoophiyaa deeggaru jiraattota hedduu kan naannoo Sidaamaaf magaalaa hawaasaan har'a geggeessamee jira. Godina Arsii dhiyaarraa kan dhufan ambaasaaddara nagaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Guufaa Googoo sababaa isaan hiriira kanarratti hirmaataniif. yakka Itoophiyaa irratti raawwatame mormuu akka ta'e ibsanii tokkummaaf nagaa qofatu lammii hundumaaf fayyada jedhan hiriira sana irratti argamuudhaan haasaa kan dhageessisan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo Itoophiyaan rakkoo ishee mudate bira darbitee ni badhaati jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee naannoo sana keessatti jeeqama kakaasuuf yaalanii turan kan ittiin jedhe hoogganoota naannoo sanaa duraanii to'annaa jala oolchuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. itti aanaa komishinara poolisiif qorannaa yakkaa kan ta'an koomaandar Mahammad Sheek Ahmed itti aanaa pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii kan turan obbo Abdul Fattaa Maayiliiniif itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdullaahii weerariin dabalatee hoogganoonni duraanii torba to'annaa jala ooluu isaanii dubbataniiru. Sababaa isaan to'annaa jala oolaniifis uummata naannoo gosaan adda hiruuf jeeqama kakaasuun waan shakkamaniifi jedhan. Itti dabaluudhaanis karaa seeraan alaa doolaara sharafuudhaan gara biyya alaatti ergaa akkasumas yakkaawwan maallaqa waliin wal qabate kabiroo hojjetaa turan jedhan Koomaandar Mahammud. Kanneen amma to'annaa jala oolan malee gara fuula duraattis qabamuu kan danda'aniif hordoffiin kan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu koomaandarichi ibsaniiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa Dabra Taabor irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa dhukaafameen siiviilonni ajjeefamuu isaanii gandeen naannoo magaalattii jiru irrattis haleellaan raawwatamu bulchaan godina Gondar kibbaaf jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchaan godina Gondar kibbaa obbo Qalamawarq Mihiratee meeshaalee gurguddaan har'a dhukaafaman gandeen qonnaan bultootaa irratti kan kufan yoo ta'u miidhaan hagamee akka dhaqqabe sirriitti kan hin beekne ta'uu dubbatan. Haleellaa sanattaansee yeroo ammaa lakkoofsi uummata magaalaa Dabra Taabor irraa gara aanaaleef gandeen hollaa jiranitti yaa'u dabalaa deemuun illee dhaga'amee jira. Dhukaasi kaleessa magaalaa Dabra Taabor irratti yeroo afur dhukaafame maatii tokko keessaa namoota shan ajjeesuusaaf miidhaalee kabiroo dhaqqabsiisuusaa obbo Qalamawarq raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru jiraattonni magaalattiis akkan yaadda'uu isaanii ibsan jechuun asteer misgaanaa gabaasteetti. madda galii tplf ta'uun tajaajilaa turan kanneen ittiin jedhaman dhaaboliin daldalaaf manneen jireenyaa cufuusaa poolisiin federaalaa beeksisee jira poolisiin tarkaanfii sana ka fudhate ragaa irratti hundaa'uun ta'uu daayirektarri koominikeeshinii koomishina poolisii jeelaan abdii raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru tarkaanfiin manneen daldalaa cufuu eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaamotiin adda addaa ibsanis obbo Jeelaan yakka akkasii fudhatama dhabsiisaniiru. Doolaar seeraan ala walitti qabuudhaan TPLF'if meeshaa waraanaa bituuf akka oolu gochaa jiran kan ittiin jedhan namoota biyya alaa jiraatan to'annaa jala oolchuuf dhaabbata poolisii addunyaa Interpool waliin hojjetaa akka jiran illee ibsaniiru. Poolisiin tarkaanfii kana akka fudhate dhaabbata namoota miseensota TPLF irratti ajaja mana murtiin akka ta'e ibsaniiru.
በፍርድ ቤት ቀርቦ ከአቃቢ ሕግ ከፌዴራል ፖሊስ በጋራ ተሰጥተው በተለይም የጁንታ አባላት የሆኑ ተጣርተው ነው እነዚህ እርምጃ የተወሰደው እንጂ ዝም ብሎማ mana murtiitti dhiyaatee abbaan alangaa poolisii federaalaa keessumaa namoonni kun miseensa TPLF ta'uun isaanii adda baafameeti malee callisee nama yakkan hojjenne nama kana keessa harkan qabaatin kana keessa galchuun deebisee mormii waan kaasisuuf qoratameeti namni sun miseensa TPLF dhaabichi kana eenyuuti eenyummaan isaanii ni qoratamaa kanneen kun ganiinsa biyyaan himataman malee kaka'umsa siyaasaa qabu jedhan akeekni tarkaanfii kanaa ijoonis madda maallaqaa TPLF gogsuudha jedhan obbo Jeelaan. Naannoo Affaar Awaashitti hidhamanii kanneen turan gaazexeessonni Itiyoo Fooramiif Awuloo Miidiyaa torba gadhiisamaniiru. Gaazexeessonni Itiyoo Fooramiif Awuloo Miidiyaa afur tokko tokkoon isaanii wabii qarshii kuma shaniin kan gadhiisaman yoo ta'u miseensonni Awuloo Miidiyaa kudhan immoo torban tokko dura gadhiisamuudhaan maatii isaaniitti makamaniiru. paartiin walabummaa tigraay buunaa dhimma naannoo sanaa qaama tokko qofaan kan murtaa'u waan hin ta'iniif qaama dhimmi ilaalu mara bifa hirmaachiseen hojjetamuu qabaa jedhe paartichi dhimma yeroo ilaalchisee ibsa kaleessa barreeffamaan kenneen uummata tigraay irratti fixiinsi sanyii raawwatameera jedhe fixiinsa sanyii kanaanis yakka himuuf nama rakkisu uummaticha irratti raawwatameera jedheera uummanni tigraay kana ofirraa deebisuudhaan injifannoo galmeessaa jira jechuudhaan qabsoon uummataa kunis tigraay hanga biyya walabaa taatutti itti fufuu qaba jedhee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuu.
kan dhaggeeffataa jirtan waashingtan dc irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa kaleessa hagayya kudha sagalii yaadatamee oole sababeeffachuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guterees ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irraa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti an xiyyeeffadha kan jedhan antooniyoo guterees sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu gargaarsa barbaadu. Bu'uurawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'eensi rakkinichaa nama hunda tuqeeraa jedhani barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii. Akkasumas
It is time for all parties to recognize that there is no military solution.
Gariin hundinuu rakkina kana hiikuudhaa fi waraanni akka fala ta'uu hin dandeenye beekuu qaba. Akkasumas tokkummaadhaa fi tasgabbii Itoophiyaa eeguun nageenya naannoo sanaatii fi isa garasiitiifis barbaachisaadhaa jedhan. Nageenyaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan sadii irratti yaada dhiyeessuu isaanii Gutereez himaniiru.
To give peace a chance, I'm making an appeal for action on three fronts. First, Tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu. Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mijaa'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mijaa'uu qaba. Jedhan Antooniyoo Guterees. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf walta'iinsaan hojjechaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada wal fakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee wal qunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartin Giriivs akka obbo Dabraxiyoon Gabra Masqalii wajjiniin deebi'ee wal qunnamu gaafadheera. barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lamman amansiisuudhaaf yaalii hedduu taasifneerra. Biyyottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas walloliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgayii taasisa. Kan jedhani Antooniyoo Guterees yaadni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kana irratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaaf Antooniyoo Guterees deebii kennaniin. Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii wajjiniin kaleessa ganamayyuu haasa'uu isaanii himan. Dhuma irrattis akkaataa fooyya'iinsa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabnaa jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni miitiriyooloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan hawaasii fi abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi Walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa kudhanan dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateeraa jechuudhaan ejensiin meetiroloojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meetiroloojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akka isaan jedhanitti waqtiin gannaa yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haaldureewwan jirantu jiru jechuun ibsani.
Ejensiin meetiroloojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture dhuma caamsaa irratti jechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara kudha sagal sagaltamii ja'a kuma lamaa fi saddeet akkasumas kuma lamaa fi tokkoon wal fakkaachuu danda'a jedhee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamaggamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turanii. kana faana wal qabatee egaa barana raagni yoo kennamu kutaaleen walakkeessa lixa guutuu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa lafa baddaa kibbaa amma ta'e akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'anidha kan raagame. kun immoo kan ta'e maalirratti hundaa'uudhaan dambalii ho'insa bishaanirraa kan garba paasifiik giddugaleessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru irratti hundaa'uudhaan.
biyyattiin ganna baranaatiin rooba idilee argachaa jirti. Garuu bakka tokko tokkotti roobni idilee oliis mudateera. Faallaa kana immoo iddoo tokko tokkotti roobni ciccitee roobaa akka tures ibsaniiru ogeessi kun.
Iddoowwan tokko tokko irratti ciccitiinsa qaba. Keessumattuu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyattii kan akka baalee kan akka arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiinsa qaba. Kunimmoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an. Keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan roobaa kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siqu irraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan kutaalee isaa gadi jiru irratti xiqqoo dhiibaa fuudhee dhiibbaa geessiseeti kan ture. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hafan immoo akka waliigalaatti rooba gahaa ta'e argachaatiin kan dabarsan jechuudha ji'oottan lamaan darban kana keessa.
Itoophiyaatti waqtiin gannaa jedhaman ji'oota afur kan qaban jechuudhaan obbo Taamiroon ibsuudhaan amma walakkeessa waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuulduree kana jechuudhaan ibsaniiru.
Ji'a afur waxabajjiidha kaasee hanga fulbaanatti kan jiru ji'oonni gannaa kan jedhamanii adoolessa hagayye hagayye kun immoo kaatusaa guddatus roobni waxabajjii irraa kaasee roobati kan ture kun immoo ittiin lafti bishaan quufee jira. Lafti bishaan kuufe sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsuurra dhiise xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramuu waan jiruufu kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoottan kurnan dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'udha kan eeggamu iddoowwan tokko tokko irrattis roobni kakawweedhaan wal makee roobni cabbiidhaan wal makee roobuus ni danda'a. Kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna.
Keessumaayyuu lolaaf sigigaa lafaa bakkeewwan tokko tokkotti mudachuu danda'u. Kanaaf magaalaattis ta'e baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ogeessi kun.
Kutaaleen sigigaachuu lafaatiin saaxilaman akkasumas lolaadhaan saaxilaman giddugala naannoo Oromiyaa lixa naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa guutuu biyyattii iddoowwan muraasa irratti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu manni laga qarqara lagaa akkasumas iddoowwan sululaa fi dhundhulaarra jiraatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabu jechaadha. Magaalaa irrattis yoo ta'e immoo ulaawwan bishaan yaasan iddoowwan tokko tokko irratti waan cuccufaniif cuccufamaniif qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsonni magaalotaas tarkaanfii adda addaa fudhatanii bishaan sankaraa qabsiisuun barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan itti deemuu qabne.
Guyyoota muraasaan dura Finfinneetti rooba jandooroobeen naannawaa makkanniisaa jedhamutti lubbuun namoota saddeetii darbuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatu labataattan isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffata qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani tigisti gammeeti. Atileetonni Afrikaa waggoota kurnaan lakkaawwamaniif addunyaarra naanna'anii Oloompikii irratti hirmaataniiru. Oloompikii Tookiyoo baranaa irratti kan hirmaatanis meedaaliyaa baay'ee argatan. Garuu Afrikaan amma ammaatti tapha Oloompikii qopheessitee hin beektu. Qe'ee Afrikaa irratti Oloompikii qopheessuudhaa ulaagaa maal maal guututu barbaachisaa jedhee warri gaafatu jira. Dhimma kanarratti gabaasni Maariyaamaa Maadeeloo qindeessite dubbii ijoo qophii kiyyaati. Eliud Kipchoge atileetiin keeniyaa meedaaliyaa warqii Tookiyoo irratti moohee fudhatee gara biyya isaa waggaa galu deeggartoonni kumaan lakkaawwaman gammachuudhaan isa simatan. Deeggartoota isaa keessaa tokko garuu mootummaa keeniyaatiif ergaa dabarse. isteediyeemiin fi bakki bu'aan ispoortiin biyya keessatti itti taphataman cimfamuu qabanii jechuudhaan. gammachuu guddaa qabna warri riiftivaalii akkasumas immoo lammiiwwan keeniyaa hundumtuu haa ta'u malee hooggantoonni keenya dhimmoota isteediyeemiitiif furmaata akka godhan barbaanna isteediyeemiin kipchoogee burkutaa'eera kipchoogeen garuu har'a waan hundi keenya godhuu dandeenyu addunyaatti agarsiise kanaan jedhe jiraataa magaala bakka dhaloota chaampiyoonaa oloompikii kipchoogeerraa kiiloomeetirii afurtama fagaattu eldoort jedhamturraa isa simachuudhaaf argame maandeellaa kibloomeeti akka waliigalaatti gufuun guddaan biyyoota oloompikii qopheessuudhaaf hawwii qaban mudatu ijaarsawwan ispoortii isaan qaban ulaaga barbaachisu guutuu dhabuusaati olompikii qopheessuun baasii guddaa gaafata. Piroofeesariin Diinagdeetii fi Gulaalaan kitaaba Riyoo 2016 Olompic Myth Hard Realities jedhu Andrew Zimbaalist kan hoggaa ibsan.
So you, you might read, for instance, that in, in Tokyo this year they spent roughly $15 billion or that in Brazil in 2000...
Dubbisteetta ta'a. Tookiyootti doolaarii gara biliyoona kudha shaniitu bahe. Biraazil Riyootti bara kuma lamaaf kudha jaha immoo biliyoona kudha lama amma kudha shaniitu bahe. Maallaqni qabatamaadhaan Tookiyootti bahe garuu waliigala biliyoona soddomii shani. Riyootti biliyoona digdama jechuudhaan Zimbaaleesti baasii amma ulfaatu ibsan. Biyyoonni guddachaa jiran immoo Olompikii qopheessuu hoo barbaadan baasiin isaan eeggatu caalaa akka ta'e tarreessan.
They don't have the necessary transportation and communications and security and hospitality infrastructure.
Caasa geejibaa barbaachisu hin qaban. Kominikeeshinii, nagaa eegumsa. Bakkawwan namoonni itti keessummeeffamanis akkasuma gahaan hin jiru. Kanaafuu maallaqni biyyoonni kun Olompikii qopheessuudhaaf ramadan akkaan guddaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsan. Ammaaf Seenegaal tapha Olompikii dargaggootaa bara kuma lamaa fi digdamii jahaa keessummeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Taphni kun dargaggoota waggaa kudha afurii amma kudha saddeeti jiraniif carraa Olompikii irratti hirmaachuu kennuudhaaf jalqabame. Tapha Olompikii dargaggoota bara kuma lamaa fi kudha saddeet godhamee ture irratti atleetota kuma afurtu biyyoota dhibba lamaaf jaatama walitti dhufan. Sun egaa baay'ina atleetotaa aan Olompikii guddichaa kuma kudha lamaan walitti qabnee olaalle beektoonni akka jedhanitti taphni dargaggootaa kun investimentii taphni Olompikii gaafatu harka sadi keessaa harka tokko barbaada. Hooggantoonni Seenegaal biyyoota Afrikaa keessatti oggaa duraatii tapha Olompikii dargaggootaa qopheessuudhaaf seenaa hojjechuuf gammachuu fi kabajni itti dhagahamus itti gaafatamummaa kanaan walqabatee dhufus beeku. Pireezidaantiin Federeeshinii Juudoo Seenegaal fi Koree Olompikii fi Ispoortii biyyoolessaa keessattis kan hojjetan Baabachaar Maktaar Waadee akka jedhanitti. Ardiin Afrikaa akka jirutti waan nurraa eegutu jira. Seenegaalis sadarkaa Olompikii dargaggootaa kanaan dura jiru eegdee qopheessuudhaaf hojjetti. Dargaggoota Seenegaal akkasumas immoo dargaggoota Afrikaa waliigalaa kakaasuu fi hirmaachisuudhaa qophii kana akka qabsiistutti itti fayyadamnaa jedhan. Isteediyeemiin dirreen fiigichaa, arraagbii, puulii bakka bishaan daakatii fi ispoortiiwwan kaan itti taphataman haaromsuun hojiiwwan xiyyeeffannoon kennamanii fi jedha gabaasni Maariyaamaa Madeeloo qindeessite kun. dhaggeeffachaa jirtan qophii labataa torbanitti gaaf tokko jimaata jimaata raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irratti isinii dhihaatu. hagayyi kudha sagal world photography day yookaan immoo guyyaa suuraa addunyaatti hambara kanaan kamisa kaleessa oole ilaalchisee voa irraa jasmine oni gaazexeessituu suuraa hojii ishiitiin badhaasa guddaa argatte dubbisteetti. Gaazexeessituun suuraa yookaan immoo footojoornaalisti Vaneesaa Chaarlet yeroo weerara vaayirasii koronaa jiruun lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gurraacha ta'aniif maal akka fakkaatu mormiiwwan walqixxummaa sanyiitiif godhaman suuraadhaan galmeessuudhaan beekamtii fi kabaja guddaa argatteetti. Maatiin ishii biyya heetii irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii waraana Yuunaayitid Isteetsi keessattillee tajaajilteetti. Chaarlet hojii ishiitiin badhaasa gaazexeessitoota kutannoo agarsiisaniif intarnaashinaal women miidiyaa faawundeeshin dhaabbanni dubartoota miidiyaa idil addunyaa kennu kareej in joornaalizim hambara kuma lamaa fi digdamii tokko argatteetti.
You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this, um, Karaa tokko gocha gara jabinaa poolisootatu jira. Asiin immoo vaayirasii koronaa. Gurraachi Ameerikaa. namni hundi karaa irratti bahee arguu baannullee caala keenyaaf haasa'uu ni danda'a hiriironni barana geggeeffamaa turan haqaa fi walabummaadha akka ta'e beeknaa jetti. Gaazexeessituun tun yeroo hiriirri walqixxummaa gurraacha Ameerikaa geggeeffamaa turetti dhiibbaa fi daddarbaa hojjettoota miidiyaa irratti gahaa ture. An dhaabbanni piresii walabummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa galmeessa ture jechuudha. Daddarbaa sana odoo sodaatiin hojii ishii kutannoodhaan hojjechaa turte. akkamitti gaafii jedhuuf chaarlet yeroo san dirqamni akkanarra jiru natti dhagahamaa ture jetti. Namoonni yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa jala jirutti haadholii gurraachaa mormiidhaaf karaatti akka bahan wanni godhe maalii jedhanii akka gaafataniif akka beekan gochuun barbaade jette maaliif hojii kanarratti akka xiyyeeffatte yeroo ibsitu. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa ani Tilistii Gammeetii nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii idilee keenyaatiin wixata amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.